turashimire ko mwandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika abayuganda mu karere ka kisoro no mw'icungararo yaho namwebwe muratwumva tankomanzi kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda ya radiyo ijwi riyobora ikaze makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na jwe diana nininahazwe mu burundi hari abakenyezi n'abakobwa bahisemo gukora imirimo izwi ko ari iy'abagabo kugira ngo babashe kwibeshaho nk'umugore yapfuye mu rugo agasohoka akaronka n'ahaca ico kiraka cumi bitanu ku munsi asumba nk'umukenyezi yiwe mu nzu aryamye uyu ni umwe mu bakenyezi batinyuka gukora imirimo itandukanye yahora yitwa ko ari iy'abagabo mu gihugu c'u Burundi iyo mirimo ni iyahe muraza kuyumva ahandi hato nawe muyagezweho hirya nino ku isi sentare muri espanye yategetse ko hakorwa isuzumwa ku kiziga ca nyakwigendera jose eduardo de santos yahora atwara angola kugira ngo bamenye icamuhitanye nk'uko vyasabwe n'umuryango wiwe umuryango umwe bwa buraya wemeje guha ukraine imfashanyo y'amafaranga yo muri yaridi w'ama euro idoni doyano makuru yose ni mukanya isase turahera muri sentare ya espanye yategetse ko hakorwa isuzumwa ku kiziga ca nyakwigendera jose eduardo dos santos yahora atwara angola kugira ngo bamenye ico yazize nk'uko vyasabwe n'umuryango wiwe inkuru tubaza mugenzi wacu geoffrey mutagoma ibyo byatangajwe n'umuvugizi w'urukiko rwo muri Espanye rwubahiriza icyifuzo cy'abanyamategeko bunganira Chize dos Santos umukobwa wa nyakwigendera nta bindi byatangajwe byerekeye iryo suzuma ry'umurambo kugeza ubu ritarakorwa gusa ubwo Jose Eduardo dos Santos yagwaga mu bitaro i Barcelona ku wa gatanu w'icyumweru gishize uyu mukobwa we yari yasabye ko umurambo wa se waba uhagumye ugakorerwa isuzuma kubera ibyo yise gukeka mu rupfu rwa se nubwo nta gihamya yatanze perezida wa angola raul lorenso we yatangaje ko uwo yasimbuye yaguye mu bitaro biri barcelona aho yavurwaga uburwayi amaranye igihe kirekire ibyo bitaro byanze kugira icyo bitangaza ku busabe bwo gusuzuma umurambo we umukobwa wa dos santos cize n'abamwunganira mu mategeko bavuga ko uwo se akiriho yasabye ko yazashyingurwa i barcelona muri espanye aho gusubizwa muri angola ngo ashyingurwe mu cyubahiro cy'uwahoze ari perezida nubwo dos santos ariwe wihitiyemo lorenzo kumusimbura ku mwanya wa perezida ntibyamubujije kwihutira kumutangizaho iperereza ashinjwa ruswa ibarurwa muri miliyari z'amadolari y'amerika bivugwa ko dos santos n'abo mu muryango we baba barigwijeho uwo mutungo akiri ku butegetsi
geoffrey mutagoma urakenuye mukanya nenda bicara ku masonga tugitangura umuryango umwe bwa buraya wemeje guha ukraine imfashanyo y'umuriyaridi y'amayero fidel niyo ngabo atubwira ibindi
abashikiranganji bajejwe ikigega b'uwo muryango bamenyesha ko ari igice ca mbere c'imfashanyo y'imiliyaridi icenda y'amaero abategetsi b'ibihugu vy'uburaya bemeye guha ukraine mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka ivyo bizotuma Ukraine ironka ivyo ikeneye mu buryo bwihutirwa no gusanura ivyasambuwe n'ingwano iyindi miliyaridi icenda y'amaero isigaye yari igifatiwe kubera bimwe mu bihugu bigize uwo muryango vyibajije niba igihugu kiri mu ngwano gishobora kuronswa amadeni yo mu gihe kirekire umwe mu baserukira umuryango w'ubumwe bw'uburaya yatangaje ko yari kuba yifuje ko imfashanyo igenewe Ukraine iba nini kurusha iyemewe gutangwa naho yamenyesheje ko ibiganiro hagati y'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'uburaya vyerekeye gutanga ayandi mafaranga agenewe Ukraine biriko bigenda neza umuriyaridi w'amaero watangajwe no musi wa kabiri uyongeye ku muriyaridi ni miliyoni amajana abiri y'amaero uwo muryango watanze mu ntango z'uyu mwaka uwo muryango ukaba umaze kuronsa ukraine imfashanyo y'amafaranga y'imiliyaridi zibiri n'imiliyoni amajana abiri y'amaero kuva urusiya butanguye gukora ibitero muri ico gihugu ku itariki mirongo ibiri na zine y'ukwezi kwa kabiri k'uyu mwaka fide niyo ngabo urakoze kandi turacari kumwe ariko ubu turi kumwe ku murongo wa telefone tukivuga ku vya ukraine uno munsi yarashe za rokete mu gice kiri mu minwe y'uburusiya mu bumanuko bw'igihugu ivyo nkuru vyifashe gute gafite
uh, ku vyerekeye ivyo bitero uh, munyihanganire gato um,
turiko turakumva ivyo bitero nk'uko ubivuze abategetsi ba Ukraine n'Uburusiya batanze amakuru atandukanye uyu munsi wa kabiri kuri ico gitero cakozwe mu ntara ya Kherson iri mu bumanuko bw'igihugu kuba uruhande bwa Ukraine rokete ziraswa kure zayo zasambuye ikibanza gishyingurirwamo amasasu ahitwa nova kakova kakovka zihitana abasirikare b'abarusiya mirongo itanu na babiri yamara uburusiya bwo gutangaza ko rokete za ukraine zarashwe mu bibanza bibamwo abasivili muri ico gihe ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bw'ubwongereza kumenyesha ko inteko z'uburusiya zibandanya gufata ibindi bice mu ntara ya donetsk igice kinini kiri mu buseruko bwa ikirere naho zashimikiye utwigoro twazo uburusiya buriko bwitegurira ibindi bitero muri kazoza ko hafi abategetsi mu gisagara ca sharsiv yar mu ntara ya donetsk bavuga ko igitigiri c'abapfuye bahitanywe n'igitero ca misile c'uburusiya ku nyubakwa ibamwo abasivile cageze kuri mirongo itatu na bane mu gihe abantu icenda bakuwe bashobowe gukurwa mu bisigarira vy'iyo nyubakwa bashoboye gutabagwa misile y'uburusiya yasenye iyo nyubakwa y'amayetaje atanu mu gitero cyabaye ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye
urakoze fidela niyo ngabo turaza kongera kuba turi kumwe mu makuru ya saa moya n'iminota mirongo itatu bakunze b'ijwi rya amerika mwandanya kutwumviriza amakuru abagezeho ku ijwi rya amerika hirya no ku isi nayo mu karere muyasanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram na facebook ni voa radio yacu mu kanya duca tuja mu karere k'ibiyaga bigari ayo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahera kuri no nkuru ivunaguye polisi y'u Burundi yerekanye abantu babiri ivuga ko ari abanyarwanda bafatiwe ku kibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi igipolisi c'u Burundi casiguye ko bafashwe bariko bagerageza kuja mu gihugu c'u Bubiligi bakoresheje ivyangombwa vya magendu ino nkuru turaza kwigaruka ko mu makuru yacu ari imbere mu rwanda naho igisata kidasanzwe kiraba ibyaha mpuzamakungu na njabukambibe muri sentare isumba izindi catanguye kumviriza uno munsi abatangabuhamya boza bwana jean twagiramungu yagirizwa ivyaha vya jenoside ayifuza ko agirwa umwere bose kuri wa kabiri baragiriwe n'icaha co kugira uruhara muri jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda ejo rya amerika mu rukiko ahavuga ibi vyose ryari ryaharungitse eric bagira ubusa bose barahakana uruhare rwa twagiramungu ku cyaha cya jenoside aregwa bwana faustin rufangura niwe wabimburiye abandi batangabuhamya bashinjura bwana jean twagiramungu ku cyaha cya jenoside aburana n'ubushinjacyaha bw'u rwanda icyaha ubushinjacyaha bumurega ko yagikoreye ahantu hatandukanye mu byahoze ari komine za rukondo na karama mu karere ka nyamagabe y'ubu uyu yemeje ko yagiye mu bitero byo kwica abatutsi ariko adasobanura igihe nyirizina nk'igitero cyagiye kwica mu rugo rw'uwitwa kamondo rufangura yemeza ko yari kumwe n'abandi bantu bagera muri mirongo itanu ariko atabonyemo twagiramungu gusa yemeza ko abagiye muri icyo gitero atari abazi bose kandi benshi atabibuka bitewe n'igihe gishize undi mutangabuhamya nawe washinjuye twagiramungu ni bwana emmanuel nkiriyumwami inkiko zakatiye igifungo cy'imyaka mirongo itatu ku byaha bya jenoside yinjiye mu cyumba cy'urukiko yambaye iroza kandi arinzwe n'abacungagereza uyu ntiyumva kumubaza byasabaga kurangurura ijwi mu rukiko nyiri umwami wemeza ko yari umupolisi wa komine rukondo yabwiye urukiko ko yatabaye ku gitero cyagabwe kwa pole mutabaruka kandi ko n'abakigezemo uruhare yabashyikirije pariki uyu nawe yahakanye uruhare urwo arirwo rwose rwa twagiramungu yemeza ko aho yarindaga hari hegeranye n'iwabo wa twagiramungu kuko yajyaga no kunywa y'amazi igihe yabaga agize inyota urukiko rwamubajije niba adashobora kuba ari kurengera twagiramungu kubera uko bari baziranye yasubije ko ibyo ntaho bihuriye kuko bari baziranye bisanzwe kandi ko atakwanga kuvuga ukuri abaye akuzi ku rupfu rw'uwitwa hananiyasi rudahunga nkiriye umwami yavuze ko mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na karindwi yakubiswe bikomeye n'abasirikare b'u rwanda bamumena amatwi ari naho yagiriye ubumuga bwo kutumva yavuze ko bamuhatiraga gushinja twagira mu ngo umutangabuhamya yabwiye urukiko ko kubera abandi bagabo bane nabo bakubiswe nkawe bikabaviramo urupfu yemeye ko ashinja twagira mu ngo kugira ngo aramire amagara ye yavuze ko yateganyaga ko igihe azagera imbere y'umucamanza azavugisha ukuri yemeje ko icyo gihe yabonaga nta tegeko ryashoboraga kumurengera ahitamo gushyira imikono ku mpapuro bamuhaye zishinja twagira mu ngo bwana didasi hategekimana nawe yahamijwe uruhare ku byaha bya jenoside yakatiwe gufunga ubuzima bwe bwose hategekimana yari burugumesitiri wa komine rukondo inkiko zamuhamije ubwicanyi bwabereye icyanika mu cyahoze ari perefegituro ya gikongoro urukiko rwamufashe nk'umutangamakuru kubera uburemere bw'ibihano yahawe hategekimana avuga ko mu bwicanyi bwabereye muri komine yategekaga nta na hamwe yigeze abona umuntu wica undi yavuze ko nta n'ibitero yigeze yumva ko ahubwo yahagaga amakuru nyuma yahakanye ko imodoka yari iya komine rukondo yaba yarakoreshejwe mu bikorwa by'ubwicanyi nawe yahakanye uruhare ukekwa twagiramungu ashinjwa yavuze ko bitewe n'uko nyina wa twagiramungu yari umututsikazi byari bigoye ko nawe yagendagenda muri ibyo bihe bidasanzwe igisa no kutanyurwa n'ibisobanuro hategeka imana yatanze urukiko rwavuze ko bitumvikana uburyo nk'umuntu wari burugumesitiri yavuga ko nta kintu na kimwe yabonye mu bwicanyi bwabereye muri komine yategekaga umucamanza ukuriye inteko iburanisha kandi yakunze kwihaniza umunyamategeko pierre celestin buhuru mu buryo yabazaga abatangabuhamya bashinjura uwo yunganira yamubwiraga ko ibibazo bye bigamije guha amakuru abatangabuhamya kandi bihabanye n'ubunyamwuga bwana jean twagiramungu aregwa icyaha cya jenoside ubushinjacyaha bumukekaho ko yagikoreye mu byahoze ari komine za rukondo na karama ku gikongoro ni mu karere ka nyamagame ya none mu majyepfo y'igihugu yahoze ari umwarimu ikaduha icyaha aragihakana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi nibwo igihugu cy'ubudage cyamwohereje kuburanishirizwa mu rwanda urubanza ruzakomeza mu mpera z'uku kwezi niba ntagihindutse nk'uko umucamanza yabitangaje akabagira ubusa ijwi ry'amerika nyanza mu majyepfo y'u rwanda
igira hirya ariko madamu winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe duwibugo yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumurwa mana shofe we ndabona shaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye mye kwetu ni bugo reka da ndiyo bugo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapapapapapa shofe twigende kombo tagisi yaje tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolence Agrola.
ijwi ry'amerika turabandanya n'amakuru y'akarere k'ibiyaga bigari mu burundi hari abakenyezi n'abakobwa bahisemo gukora imirimo izwi ko ari iy'abagabo kugira ngo babashe kwibeshaho no kubeshaho imiryango yabo abaganiriye n'ijwi ry'amerika barimwo abaropora umusenyi mu kiyaga tanganyika n'abakora ako kunguruza abantu thierry ndayishimiye i kigali mu rwanda atubwire ku muriri w'ino nkuru kuko jewe intego yanjye nari ifite ni yo kumva yuko nanjye hari intererano nutanga mu rugo uyu ni umukenyezi afite umuryango w'abana babiri n'umushinga ntawe wiwe amaze imyaka irenga itatu akora akazi ko kunguruza abantu akoresheje imodoka bita taxi voiture yabwiye ijwi ry'amerika ko yamaze igihe yifuza kugira ico yunganira umuryango wiwe mu kuronka ico akora co kwinjiriza urugo rwabo uyu munsi akaba anezerejwe no kuba abasha gufatanya n'umushinga ntawe wiwe mu guteza imbere umuryango wasanga nko mu rugo hari nk'ibintu biba bibuze ugasanga gishobora nacyo kugira icyo mfashije umufasha ariko mu nyuma amaze kubimusaba nkabinyemera nkumva ndabyumvisemo nkabitangura bya bindi byahora biba bibuze mu rugo atabitanze je narasho- nda- ndashobora kubitanga ugasanga nta kintu na kimwe turiko turabura kuko kuba haba harimo gufashanya ibyo ataba yashoboye nanjye nkatashobora kubikora uyu mukenyezi kandi avuga ko agitangura umwuga wiwe yagize intambamye z'abamubwira ko ako kazi akora kadakorwa n'abakenyezi yamara akavuga ko bagenzi biwe bakora uwo mwuga b'abagabo bamuteye intege bituma yoroherwa kugenda aronka abakiriya ngo abagore ngo ngo dufite ibindi byacu ngo byo gukora mu rugo ngo cyangwa byo gufashanya ibyo ngo ni iby'abagabo yego hama haheze igihe babona biriko bigenda neza byevuriwa neza n'umuryango bahavuye babona yuko atakazi k'umugore kandi atakazi k'umugabo cyose bishoboye ijwi ry'amerika ryanaganiriye n'umwigeme akora akazi ko kuropora umusenyi mu kiyaga tanganyika wo muri komine nyanzarake mu ntara ya makamba nawe avuga ko yabanje kudandaza muri butike biranka aca afata uwo mugambi wo kuja gukora ako kazi ubu aremeza ko kamutunze naho kamusaba inguvu nyinshi
ndamaze imyaka ibiri mbere yaho agenda ndaza butike yatwara n'abagabo n'abandi bakenyezi barajyamo yego mbonye niko nkora karakimbana mbwa karandusha niyo byameze neza yewe majya mu mazi kano kazi nta nakindiyemo nta ngorane kantera kubera ku ruhande abimenyereye naho bamwe mu bakenyezi bibumbiye mu mashirahamwe atandukanye akorera hirya no hino mu gihugu c'u Burundi bavuga ko hageze ko umukenyezi yava akagera arondera ico akora atarindiriye ibizanwa n'uwo bubakanye Vestine Nzeyimana abarizwa mu ishirahamwe nawe nuze rikora ibijanye no kuguranana mu bakenyezi muri komine Mutimbuzi iherereye mu ntara ya Bujumbura haratubwira uko bakora ibikorwa byo kwiteza imbere ari ukuntu dufata tugahimiriza abakenyezi kubera ko abakenyezi hari ukuntu usanga turiko turikengera ukamenga ntacyo dushoboye tukaguma nyine twishira inyuma rero turafata umwanya tukagendera nk'abakenyezi hama tukabe- tukabegeranya tukababwira iciza kiri mu kuziganya no kuguranana donc ntibagume barera amaboko barindiye ngo amarasiyo azanwe n'abagabo babo ijwi rya amerika ryanavuganye n'umukenyezi wo ku mutumba nyamugari uherereye mu ntara ya bururi christela inarukundo akaba asanzwe anarongoye ishyirahamwe ry'abakenyezi nawe nuze rishamikiye kuri fvs amade burundi kuri uwo mutumba avuga ko bagerageza gushyira hamwe abakenyezi bafite amikoro make kugira ngo n'amashyirahamwe y'abakenyezi akomeye aronke uko abashikira mu bikorwa by'iterambere ibyiyumviro bakabi- bakabishyira hamwe ari benshi hama bakagerageza bagafashanya hagati yabo hama bakaza kudodora ari uko bibananiye nyine ukabona ko basokorotse kandi bashikiriza n'ibyiyumviro urazi ko basanzwe hariho ababa- aba- ababigumya bakabigumya ku mutima christiane ihezagire nawe arongoye ishirahamwe ry'abakenyezi ryitwa femme de la fédération nationale des travailleurs du secteur manufacturier de l'informel yabwiye ijwi ry'amerika ko icambere babanza gukangurira abakenyezi ari ukutagaya akazi na kamwe kuko hari abakenyezi basuzugura ubuzi ugasanga kuko hari igihe kenshi uba uriko uranatembera ukabona abantu b'abakenyezi bariko baragira nko ku mashanti yo kubaka bariko bagira ibintu bya- byo- byo kugira kugira nko kumu- bagakora nk'akazi k'umuyede Nk'umu- nk'umugore yavuye mu rugo agasohoka akaronka n'ahaca ico kiraka cumi bitanu ku munsi asumba nk'umukenyezi yiwe mu nzu aryamye mu burundi abakenyezi batinyuka gukora imirimo itandukanye yahora yitwa ko ari iy'abagabo mu bihe biheze baracari bake nyamara kuri ubu bariko barahindura ivyiyumviro mu kuyitabira nk'uko bivugwa n'abari mu mashirahamwe y'abakenyezi atandukanye mu burundi mu burundi kandi umugwi w'abakenyezi ufise uruhara runini mu iterambere ry'igihugu kuko ugizwe n'ibitigiri bingana na mirongo itanu na gatanu n'ibice bibiri kw'ijana by'abanyagihugu bose baharurwa mu burundi thierry vindayishimiye ijwi ry'amerika kigali Thierry Venda ishimiye reka duce duha umwanya mugenzi wacu Eugenie Mukankusi atwakirire Jean Pierre Rukundo. Jean Pierre Rukundo niwe atwara ishirahamwe umwana nk'abandi rifise icicaro i Lusaka muri Zambia. Mu kiganiro aheruka gukorana na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi arabanza gusobanura uburyo ah, bafasha abana kandi aravuga n'impamvu yatumye asaba ijambo ku ijwi rya Amerika.
cyatumye tugira icyo gitekerezo cyo kuza kuvugira kuri radiyo ijwi rya amerika twagira ngo twagure ubuvugizi tugombera ku- kugirira abana bacu bafite ubumuga kugira ngo no mu bihugu bindi birenze imbibi za- za- za zambiya tube twabasha kumenyekana yego utubwiye noneho muri make uwo muryango ni muryango ki umuryango wacu ni umuryango w'abana bafite ubumuga ni umuryango w'abana bafite ubumuga nubwo harimo n'abandi badafite ubumuga ariko washinzwe n'abadafite ubumuga ugamije kuba wafasha abo bafite ubumuga kuko byari byagaragaye ko muri zambia batarimo gufashwa neza harimo ibintu byo gucumbagira cyane Eh, byari ibyo ngibyo niyo mpamvu twasi- twishyize hamwe nk'abanyarwanda baba hano dushinga uwo muryango wacu ubasha ku- kuba ubu ngubu urimo urakora abo bana mubahuriza hamwe mubahuza abafite ubumuga n'abatabufite niba mbyumva neza Eh, n'abatabufite kugira ngo babashe kwiyumva muri abo bandi mu mu kigo babashe kubona ko bose bashoboye kimwe nk'abo ngabo batabufite ariko cyane cyane igamije gufasha abafite ubumuga yego none mumaze igihe kingana iki mushinze tumaze igihe cy'imyaka itatu tuwushinze ariko eh, ikintu cyatugoyeho gato ni ukubona ibyangombwa kugira ngo tubone ibyangombwa neza byaradutsindiye turabisaba turabisaba biradutsindiye ariko baza kutwemerera bati nubwo muri abanyamahanga ni mu nshinge ariko bagira ibyo badutegeka tugomba gukurikiza birimo nk'uko hagomba kubamo aba- aba- abanyazambiya umubare uyu n'uyu ibintu nk'ibyo ngibyo Mhm. none ubu mwakira abana bari mu kigero cy'imyaka y'ingahe twakira abana bo mu biro byose uhereye ku mwana akivuka byagaragaye ko afite ubumuga turaba- turababwira tuti ok mutegereze ageze imyaka ine kugira ngo abanze yonke na nyina abanze yamufashe kuba rero nyuma yaho nibwo tubazana mu kigo ubu ntituragira mm, ubushobozi bwo kubatungiramo ariko baza bataha ukurikije ubumuga bwa buri wese tukamufasha buri munsi Mhm. ubu umuto kugeza ubu mwakiriye afite imyaka ingahe ubu itandatu nagira ngo twakire Elias ikibazo uwo mutumire sinzi ko yaserukiye iryo shyirahamwe bita ngo umwana nk'uwundi ugiye kuraba ndi mu burundi ariko iryo shyirahamwe umenga ribaye irya mbere ndabyumvise rikorera amagana he abo bana abo bana rifata ni bande ni abahe n'abahe akabazo kanjye ni ako
murakoze icyatumye tubyita umwana nk'abandi abafaransa nibo bajya babivuga neza cyangwa abongereza habayeho icyo bita discrimination mu bijyanye n'abana bafite ubumuga ugasanga ni umwana washyizwe ari kari y'abandi atashyizwe mbega ugasanga uhereye no ku babyeyi be afashwe nk'umwana uri aho ngaho kera cyo bajya bavuga ngo ni ngo ni ngo ni umwana ngo w'ikimanuka sinzi bo niba ari uko twabyita ngo ni nk'amagini baba bafite n'ibiki sinabisobanura cyane ngo bigere kure bakamuhisha bakamuhisha ni icyo ngicyo twatse kubona umwana nk'abandi nawe arashoboye hari ibyo ashoboye natwe dushobora gukora twitwa ngo turi bazima ndumva ari icyo ngicyo namubwira yego abana mubigisha iki kugira ngo babashe gukorana n'abandi bumve ko nabo bashoboye
abana ukurikije imyuga yabo ukuntu iba igiye imeze nyine ubumuga bwabo tubaparitaja imyuga tubakaripataja imyuga tukabasa n'ibite dukurikije ubumuga bwabo uko bungana hari nk'abana baba badashoboye kuba bafata intoki zabo nyine zaravutse zitameze neza hari n'abandi babashije gufata hari abafite ubumuga bwo kutumva ufite nyine iyo mantari fizike n'abatabona rero tugenda dusa nk'aho tubashyizemo ibice ni ukubashyira mu matsinda imyuga akurikije ubumuga bwe yego hari nk'ububashije hari nk'ububashije nko kuba yaboha agatebo hari ubashije kuba yakora udukarite positare udukarite positare nta muri zambia nta tuhaba twakozwe rwose usanga ari utuntu twiza dusanzwe kuba twiza mbega iyi myuga myinshi hari abasudira hari abadoda hari ababoha imyenda ibintu nk'ibyo ngibyo nzi kugenda tubaparitajamo ukurikije n'ubumuga bwabo
yego twakire kwizera daniel ndi mu rwanda mu karere ka kayonza yego ikibazo nagira ngo mbabaze ese bafata muri rusange cyangwa bafata abo bene wabo gusa cyangwa bafata n'abenegihugu bose ni muri rusange iyo bavuze ubumuga ntabwo bavuze ati tugiye gufata abanyarwanda n'abarundi bari hano muri zambia gusa mu by'ukuri uvugishije ukuri nta n'umwana n'umwe w'umunyarwanda urimo kuko abantu bari hano mu bo twabashije guhura urumva abantu baba bagiye mu duce bari mu duce dutandukanye ariko mu by'ukuri nta mwana w'umunyarwanda dufite mu cyane umwana w'umurundi aho dufite handuredi pesenti ni abazambiyani kuko buri wese azanwa n'umubyeyi we n'umwirondoro dusanga nta munyarwanda urimo rwose nta n'umurundi urimo
nagira ngo mbaze nanone gato ese uwo mwana babafasha kugeza ku gihe kingana iki bagejeje ku ruhe rwego ese babafasha bakagarukiriza igihe kingana iki ese barakomeza bakabafasha kugeza bakuze cyangwa ye jean Pierre mubafasha kugeza ryari umwana cyangwa se muteganya kuko ntabwo mumaze igihe kinini ariko muteganya gufasha umuntu kugeza ku ruhe rwego amaze kubimenya akajya hanze akajya kwirwanaho cyangwa yakomeza akagumamo akabera n'abandi urugero cyangwa akanabafasha mu bintu bitandukanye murakoze cyane nubwo n'ubu tutari twaba amacuba ngo twakuze cyane niko nabivuga mbega ikigo kimaze imyaka myinshi kibayeho ariko uko tubiteganya buri mwana n'ubumuga kuko hari abo tuba tubona rwose tutazapfa kumurekura ngo agende gutyo ariko umwana iyo ageze mu myaka runaka makumyabiri n'ine makumyabiri umwuga duteganya ko azaba yamaze kumenya neza yawumetirije tukavugura amateriyeri ni urugero nk'iyo yaba ari yaba ari nk'umuntu ukora sudire yaba ari nk'umudoda abantu nk'abo ngabo duteganya kuzajya tubagurira amateriyeri bakajya iwabo tukanabakorera n'amasuwisi tukajya tubakorera sivi tukabasura nyuma y'amezi runaka reka noneho twakire mizero ivan ibaruye mu rwanda mu ntara y'amajyepfo akarere ka nyanza yego
igitekerezo ibibazo hanyuma nze kubaza n'abatumirwa bafite ikibazo yego rwose ufite umwanya nta kibazo murakoze igitekerezo ni uko ku- ku- kuba abana bose baringanira mu gihugu byasaba yuko buri mwana akorerwa kimwe nk'iby'undi yakorerwa urugero nk'abana bo mu mujyi ujya usanga nk'uburezi bwabo butandukanye n'uburezi bw'abana bo mu cyaro cyangwa ugasanga abana babana n'ubumuga ntabwo babona eh, ibibafasha ku- kwiga nku- kwiga cyangwa se no mu mikino gutanga ibitekerezo byabo nk'uko abatabana n'ubumuga babikora ubwo rero nkaba na- nasaba ababishinzwe abashinzwe abana yuko icyo kintu bazakigaho bakareba Eh, hanyuma ikindi ikibazo ubusanzwe ndi umwarimu ndigisha mu mashuri ya- ya- hano mu rwanda tujya tugira ikibazo cy'abana babana n'ubumuga baza ku ishuri ariko abarimu bakaba badashobora ku- kubona uburyo babafasha bitewe n'ubwoko bw'ubumuga bafite bigaterwa n'uko nta bikoresho abo bana baba ba- baba bafite bibi- bibafasha kwiga cyangwa se n'abarimu babigisha batahawe amahugurwa nkaba nabaza umutumirwa nti, ese icyo kibazo mwarakibonye hari ni- hari n'uburyo muteganya kuba mwagikemuramo nk'ishyirahamwe umwana nk'abandi twebwe ntabwo turatangira kohereza abana bafite ubundi bumuga mu yandi mashuri mu yandi mashuri ntabwo twari twatangira koherezamo abo bana bari mu yandi mashuri ni abana batumva ni abatumva gusa kandi iyo tubakoresheje abarimu batubwira rwose ko biga batefominga bariga rwose bameze neza n'iyo turebye amabilita yabo usanga ari ibintu bimeze neza pe abandi turimo turabasuiva mu mu bigo mu kigo cyacu twarangiye kubagabanya amasare de classe niyo baba barimo aho ngaho mu kigo nubwo nabo biga bataha ababyeyi babo bakaza bakaba bakabacyura
ejo ni tu- turajya mu tubarire abo ngabo mu by'ukuri ari gahunda yabiteganirijwe icyo gikorwa cyangwa nyine umwana nk'undi ni uko gusa uretse ko tubona ari n'ibigo by'amashuri byita ku bafite ubumuga ariko mu by'ukuri ubona biri hakeya ugereranije daniel ikibazo ni ku- kuri buri mwana cyangwa ku matsinda y'abana bafite ubumuga no ku matsinda muri rusange be- begerwa bate mu by'ukuri ugereranije n'aba- n'abadafite ubumuga ubundi dufite abarimu bari karitsiye mu mu kuba badufasha kuba bakwigangisha umwana wese Oh, hari hari minisiteri ishinzwe ubuzima ifite ishuri iri karitsiye rifite abanyeshuri bari karitsiye muri urwo muri urwo rwego niyo mpamvu rero du- twebwe dutanga ah, amatangazo cyangwa tukayisunga ikatugereka duha abarimu dukeneye umubare w'aba barimu aba n'aba bakaza bakadufasha kuba twabasha kwigira kuko ibi ni ibintu tutagomba gukora ohazari ugomba kuzanamo abarimu cyangwa se abashinzwe bagiye kuba bakubasha kwiganza mu kugufasha kugira ngo umwana abashe kuzamuka azamukanye n'ubwo bumuga bwe arebe ukuntu yakwameriyura ivo defiye muri make ubwo abana mushyira mu mu itsinda rimwe aba bana niba bafite ubumuga bwo kutabona bariya badafite ubumuga bwo ku- bafite ubumuga bwo kutumva mukabona umwarimu ufite ubwo bumenyi muhawe na leta akaza akabigisha akaza akabigisha niko bimeze Ah, arakoze cyane ariko nayo mbizi akabazo k'amatsiko ejo ni urebye imiterere y'igihugu cyacu cy'u rwanda ubona ari imisozi mu by'ukuri iyo ugereranije urabona ingo zimwe zituye zitegeranye muri zambia nk'umwana uri mu misozi agerwaho gute n'ayo mahirwe cyangwa uri ahantu hatari iryo shuri ese ari uburyo bateganirizwamo nabo jean pierre abana mufata ni ababegereye cyangwa mugera no- n'ahantu mu misozi mu giturage hirya kure mu- mukabiyegereza nk'abantu dusa nk'aho tutari twamara igihe kinini eh, nta dufite abana ba- batwegereye cyane ariko turateganya no kwagura amashami mu gihugu turateganya kwagura amashami mu gihugu tukajya no mu bindi no mu zindi ntara zambia ni igihugu kinini niba narasomye neza kiba gifite nk'u rwanda kigera nko kuri makumyabiri ubwo rero murumva ntabwo ari ikintu cyo guhita dukora uyu munsi ariko ubu turi gukorana n'abari mu- mu bice byose byo muri rusaka arakoze ejo ni mukankusi n'abatumire n'umutumire we kumwe n'abanyagihugu bari kumwe ndabashimire mwebwe mwariko muradutega abiri kuri mikoro ya lidiane nahazwe yakoze nadia tahana enjeniya bari kumwe mu buhinga bw'ivyuma turongera igihe c'isaha imwe n'iminota mirongo itatu mu makuru azobagezweho